muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo ko mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi ni edirwe mbasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi washington dc muri kumwe nanjye edi rwema bwana philippe mpayimana wigeze kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu rwanda akaba aherutse gushinga ishyaka peperi riharanira iterambere ry'abanyarwanda ku wa gatandatu ushize yangiwe kugirana ibiganiro n'abanyamakuru yari yatumije icyo kiganiro kugira ngo abagaragarize umushinga w'ishyaka rye aravuga ko ari ikibazo gikomeye kuko yari yarabimenyesheje ubuyobozi mpayimana yashinze ishyaka rye mu mpera z'ukwezi kwa cumi mpayimana yamenyekanye ubwo umwaka ushize yatangaje ko agiye kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu yaje gutsindwa aya matora y'umukuru w'igihugu aho yabonye amajwi zero n'ibice mirongo irindwi na bitatu ku ijana nyuma yo gutsindwa amatora y'umukuru w'igihugu mpayimana yongeye kwiyamamaza ku mwanya w'umudepite mu matora yabaye mu kwezi kwa cyenda amatora yarangiye atabonye amajwi amwemerera kwinjira mu nteko ishinga amategeko nk'uko nari mbibabwiye ku wa gatandatu yagerageje kuvuga n'itangazamakuru kugira ngo arigezeho gahunda ye ariko ntibyamushobokera kuko aho yagombaga gukora icyo kiganiro batamwemereye kugihakorera reka twumve uko umunyamakuru w'ijwi ry'amerika wari uhari yabibonye
murafunze nta kibazo turabyakiriye ntabwo dushyiraho ingufu ariko niba mudashobora kubwira bosi cyangwa manaja ngo baze ahasigaye nimwe tubyandikaho bivuze yuko mutwangira kwinjira ku buryo mudashobora gusobanura uwo wabahaye itegeko kuko ataza ngo dusobanurire impamvu arabona turi abayobozi bato cyane ku buryo muri kino gihugu gusuzugura bifite intebe koko bwana philippe mpayimana uherutse gushinga ishyaka pepr riharanira iterambere ry'abanyarwanda aravugana n'abashinzwe umutekano ku kabari plus 250 kari kicukiro sonatibe mu mujyi wa kigali ni akabari yari yateganyije kwakiramo abanyamakuru abagezaho umushinga w'ishyaka pepr rishya mu rwanda ahageze mu masaa tanu za mu gitondo yari yatanzeho gahunda yasanze gafunze abashinzwe umutekano bamukumiranye nabe tuhagerana mbere y'uko mpayimana hagera abashinzwe umutekano batubajije ikitugenza tubabwira ko tuje gusaba serivisi z'akabari maze batubwira ko katari gukora tubajije niba bazi ko umunyapolitiki mpayimana hafite gahunda n'abanyamakuru badusubije ko gahunda bayizi ariko ko igihe kitari cyakageze aho mpayimana hagereye yabwiye ijwi rya amerika ko yari yakomeje kuvugana n'umuyobozi wa plus 250 rukiga yanga gufata telefone bwe n'abarwanashyaka be babarirwaga mu icumi bari baturutse mu mpande zitandukanye bakomeje gusaba uburenganzira bwo kwinjira ariko abashinzwe umutekano bakabihorera bakababwira ko batanazi n'umuyobozi w'akabari baciye amashami y'ibiti biri aho baba bicaye imbere y'akabari kuri kaburimbo rero twebwe ntibitubuze kwishimira yuko twahuye twari twiteguye kwakira abanyamakuru tukabagezaho umushinga wacu kugira ngo bawugeze ku baturage muri make icyo twebwe twagombaga gukora twagikoze nyuma y'igihe mpayimana na bamwe mu barwanashyaka bagiye kumenyesha sitasiyo ya polisi ya kicukiro basaba ko bababariza impamvu yishyuye aho gukorera ku munota wa nyuma bakabakumira polisi yabasubije ko itahita ibyinjiramo ibasaba gutanga ikirego bikazakurikiranwa mpayimana nabe bagarutse ku kabari purasi 250 maze atangariza kuri kaburimbo imwe mu migabo n'imigambi y'ishyaka pepere turifuza ko ibihangayikishije abanyarwanda ibishobora gutuma dusubira inyuma tubyirinda tugashimangira ibyagezweho kandi tugatera imbere kurushaho ishyaka ry'iterambere ry'abanyarwanda rigamije guteza indi ntambwe u rwanda turashaka gukorera abaturage kugira ngo iterambere ritabasiga ngo usange abari mu cyaro barabaririza uko i kigali hameze uko kaburimbo isa turashaka gukorera abaturage kugira ngo badasenya iterambere rimaze kugerwaho ngo usange abakene bishwe n'ipfunwe cyangwa se abari mu mahanga batunzwe no gucura imigambi mibisha aha ni naho mpayimana yeretse abanyamakuru bamwe mu bo yahaye inshingano mu bice by'igihugu yari afite impapuro zanditseho imyanya y'ubuyobozi bw'ishyaka agenda ruhabura umwe ku musozi w'ibiganiro haje umusaza wari mu ivatiri yambaye nk'uwari muri siporo avuga ko akuriye kampani y'umutekano EIC irinda kuri plus 250 yavuze ko yabanje kuvugana n'umuyobozi w'akabari wari imbere adashobora gusohoka amusubiza ko nta gikorwa cya mpayimana azi nk'umuntu ushinzwe umutekano yasabye ko byaba byiza umuntu wese utahakora akahava kuko yabonaga bamwinjiriye mu nshingano ariko umva uko yabwiye mpayimana ku biganiro avuga ko yagiranye na rukiga bivuga ko ayobora plus 250 hariya abantu bari hariya ko bavuga ko banatanze na avanse muyifite kuki mutabemerera kuza kwinjira ati twebwe dufite gahunda zindi zabo ntituzizi aturetse ko habayeho komunikeshoni zidasobanura ubwo akavuga ati abo bantu ndumva ngewe ndabiteguye cyane cyane igihe ko mfite gahunda zanjye mu minsi yashize hakunze kumvikana amashyaka mato yijujutira ko abangamirwa n'ubutegetsi igihe agiye guterana imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu nka amnesty international na human rights watch yakunze gutunga agatoki ubutegetsi bw'u rwanda guhonyora uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo no kwishyira hamwe iyo miryango ikavuga ko mu rwanda gutangiza ishyaka rya politiki byongera ritavuga rumwe n'ubutegetsi bigoye kuruta gutangiza ikigo cy'ubucuruzi agitangaza ko yatangije ishyaka pepr bwana mpayimana nawe yabwiye ijwi rya amerika ko bigoye ariko ko hakiri icyizere philippe mpayimana yiyamamarije umwanya w'umukuru w'igihugu mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi aratsindwa no ku mwanya w'umudepite uyu mwaka aratsindwa hombi yakoraga nk'umukandida wigenga ariyo ntandaro yo gushinga ishyaka eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali arakoze umunyamakuru wacu eric wagira ubusa i kigali mu rwanda kuri telefoni turi kumwe na bwana philippe mpayimana niwe mutumirwa wacu mu kiganiro muri isanga bwana mpayimana ikaze cyane ku ijwi ry'amerika
murakoze nyuma yo kumva iyo nkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika inkuru yatwohereje ku munsi wa gatandatu ubwo mwari mwatumiye abanyamakuru hari icyahindutse kuva ku wa gatandatu kugeza uyu munsi mu bijyanye no guhabwa impamvu zatumye igikorwa mwari mwateguye n'aho mwagombaga kugikorerwa kugikorera bihagarara
twebwe twakomeje imirimo yo gutunganya gutegura ishyaka ryacu nta rubanza twashoje twakomeje gusa kwizera ko bariya bagombaga kuduha serivisi ntibayiduhe bazabidusobanurira imbonankubone ariko bitagiye mu rubanza ubwo rero nyine twakomeje ubuzima busanzwe dukomeza kwita ku byo twifuza kugeza ku banyarwanda tutitaye cyane ku kuba umwe muri abo banyarwanda yaraduhemukiye nta kuboko kwa leta mubona muri icyo gikorwa
nta kimenyetso twigeze tubona kuko ibyo twakoze byose twakoranye hagati n'abayobora iyo bare yaba manaja na nyiri bare tutigeze tubona ku buryo ibyerekeye leta twari twanyuze mu nzira zabugenewe kujya ku karere no kujya kuri polisi kandi tunagiye no kureba polisi baratwakiriye gusa ntabwo rwose ibyo twanifuje yuko byabamo kuko ntabwo bikwiriye ntabwo twizera ntitunifuza yuko icyo kimenyetso cyagaragara
bwana mpayimana kuri uwo munsi wa gatandatu icyo wari ugamije kwari ugushyira ahagaragara gahunda yawe uyereka itangazamakuru nyuma y'uko ushinze ishyaka peperi riharanira iterambere ry'abanyarwanda uburyo ishyaka rishingwa mu rwanda ndibaza ko hari amategeko akurikizwa ese ishyaka ryawe koko wamaze kuryandikisha ni ishyaka ryatangiye gukora
oya mu by'ukuri iyo gahunda n'abanyamakuru iri mu rwego rwo kumenyekanisha ishingwa ryaryo nk'uko nabimenyesheje abayobozi ariko kurishakira ibyangombwa ni intambwe ya kabiri ikurikiraho ni ukuvuga nkijya hamwe na bamwe mu banyarwanda tugashinga ishyaka ni ngombwa yuko tubamenyesha noneho tukazajya noneho gushaka ibyangombwa nyuma ntibibuza nyine ko ishyaka riba ririho rishobora gukoresha amanama y'ishyaka kandi ishyaka ritarahabwa uburenganzira ariko kumenyesha abantu ko iryo shyaka ryavutse nibyo byonyine twariho dukora urakora iki kugira ngo ryandikwe ku mugaragaro ritangire rikore ku mugaragaro
rigomba kumenyekana rikamenywa natwe tukaba twisuganya dushyiraho inzego z'ishyaka twongera umubare w'abarwanashyaka noneho tukazafata gahunda ntabwo ari ibintu byo kwihutisha cyane ni ibintu mbese turimo dutegura bizagira itariki bikamenyeshwa uru rugendo rwawe rwa politike mu rwanda warutangiye wiyamamaza nk'umukandida wigenga ku mwanya w'umukuru w'igihugu aho watsinzwe dore ko wabonye amajwi zeru n'ibice mirongo irindwi na bitatu ku ijana urongera wiyamamaza nanone nk'umukandida wigenga mu matora y'abadepite uyu mwaka ni iki cyatumye noneho ufata icyemezo cyo gushinga ishyaka aho gukomeza ushakisha kwinjira muri politike kuri wowe ku giti cyawe
nyine umushinga natangaje ku giti cyanjye abanyarwanda barawushimye wari umushinga ushingiye ahanini kunoza no gukundisha abaturage umurimo wa politike kugabanya ubwoba no gusebya umurimo wa politike biranzwe mu banyarwanda ugasanga abayobozi badakunzwe cyane abaturage babatinya iyo rero gahunda yari ishimwe niyo mpamvu nifuje ko twayigeraho n'ubwo nk'umukandida wigenga nyine ntabishoboye noneho kuba mu bamwe bari bashyigikiye bemera ko dukora ishyaka biri muri gahunda inogeye igihugu cyacu cy'uko gukorera hamwe nasanze bifite amanota kurusha uko umuntu umwe yavuga n'ubwo yavuga byinshi kajana nasanze nyine harimo akantu k'akanegu gatoya ntibimuze ariko gukomeza gushyigikira abandi bakandida bigenga bazazana nyuma yanjye ariko nyine abishyize hamwe baruta umwe mpayimana aba ashobora kuvuga ngo impamvu utatowe impamvu wabonye amajwi make cyane nuko wenda politiki yawe cyangwa se gahunda yawe itashimwe n'abanyarwanda bo wababwira iki
ntabwo ari byo ntabwo ari byo kuko u rwanda icya mbere cyo tugomba buri gihe kurushyira muri gahunda ndende ya demokarasi iriho ikura igomba gukurikira urugendo rugoye yewe rero ndazi abanyarwanda twahuye hirya no hino mu gihugu ndazi neza ko bayishimye kandi amajwi yabonetse ntabwo ari make ni menshi cyane kuko hari n'igihe isesengura ry'amajwi y'abantu batora mu rwanda rizagera igihe rikaba ryihariye rikaba ryihariye ntihabe gusa ko amajwi ari aya n'aya ahubwo tunamenye duti ese ni ukubera iki ari aya majwi kuko nka kuriya bavuga ngo mpayimana yabonye amajwi ngo zeru n'ibice dushobora kuzasanga iyo zeru n'ibice ifite agaciro kanini mu gihe igihugu kizaba gihaye agaciro ba nyamuke bafite ibitekerezo byiza n'imishinga myiza kuko muri n'afurika buri gihe ntabwo ari uko abantu benshi cyane bahuriye ku kintu baba bafite ukuri kwa nyako niyo mpamvu abatoye ari bake rimwe na rimwe bashobora kuba bafite ukuri gukomeye cyane hanyuma nk'abibaza agashya cyangwa se akarusho ishyaka peperi riharanira iterambere ry'abanyarwanda rizanye mu kibuga cya politike mu rwanda andi mashyaka cyangwa se abandi banyapolitike bataragaragaza ni nk'iki
agashya ni ubwigenge bw'ishyaka no guharanira cyane gukorera abaturage ariko amashyaka yandi ashobora kuvuga ko ubwo bwigenge nabo babufite
amashyaka muri kino gihugu akenshi ntabwo
n'abanyamakuru n'abantu benshi bakunze kubaza bakavuga batetse ishyaka ryanyu rivutse riri mu kwaha kw'irihe shyaka riri mu ruhe ruhande ugasanga nyine urwo rugendo rutaragerwaho ku buryo biri mu gashya twifuza uko abanyarwanda baryisangamo bazi neza yuko bagiye gutanga ibitekerezo byabo aho kugenda bavuga bati uriya muntu agiye kutugurisha uriya muntu yagiranye amasezerano na kanaka urumva ko ako ni agashya niko nifuza ushatse kuvuga ko amwe mu mashyaka yo mu rwanda aba afite aho abogamiye cyangwa se uruhande ahagazeho cyangwa se ntiyibona nk'aho ari amashyaka yigenga nyako
ntabwo ari jyewe ubivuga niko bivugwa niko bakunze kubaza nicyo gishishikaje abantu kumenya icyo ishyaka peperi icyo ari cyo murabizi vuba aha ngaha nibwo bwa mbere hari ishyaka twumva yuko ryigenga ryinjiye mu nteko y'abadepite ririya shyaka rya girini pati birashimishije rero haramutse hari n'irindi ariko hari na pesi mbera kuri kuko ayandi mashyaka menshi yakoze buroke imwe n'ishyaka riri ku butegetsi urumva rero yuko kaba ari agashya haramutse haje irindi akaba abaye amashyaka akora mu buryo butandukanye ari menshi philippe mpayimana umuyobozi w'ishyaka peperi riharanira iterambere ry'abanyarwanda guma kuri telefoni reka noneho twakire n'abakunzi b'ijwi ry'amerika bifuza kugira ibyo bakubaza reka duhere kuri karikisite wiriwe neza karikisite wiriwe mwiriwe neza uri hehe
ndi mu kanombe i kigali ikibazo cyawe
ikintu wifuza nakubaza uwo mugabo
turakumva
nifuzaga kumubaza nk'ishyaka yararishinze yategura yatangira ibiganiro barabyanga afite icyizere cy'uko bazemera kuryandika rikemerwa mu gihugu icyo ni icya mbere icya kabiri nigeze avuga yuko cyavuga yuko umuntu afatawe cyitegererezo ari perezida wa repubulika nyakubahwa paul kagame none yashinze ishyaka sinzi niba araza kunsobanura niba bitavuga rumwe n'ubutegetsi rumwe n'ubutegetsi niba bitavuga rumwe n'ubutegetsi yaba umuntu afataho nk'icyitegererezo yaranyuze agashinga ishyaka ritavuga rumwe nawe birashoboka
urakoze karikisite kuri ibyo bibazo byawe mu kanya bwana mpayimana araguha ibisubizo reka dufate na piyo wiriwe neza piyo uranyumva yego ndakumva uri hehe
ndi mu rwanda ikibazo cyawe
ndagira ngo mubaze ese ko ubuyobozi bw'igihugu cyacu bufatwa nk'inkingi ya mbere muri afurika batangiye no kubigaragarizwa batora kuyobora oef ese we yarabanenga
urakoze piyo bwana philippe mpayimana ibyo bibazo by'abo bakunzi babiri hanyuma tuze kongera gufata irindi tsinda ry'abakunzi b'ijwi ry'amerika uhere kuri karisite wakubajije icyizere ufite cy'uko ishyaka ryawe rizemerwa hanyuma ngo wigeze kuvuga ko mu bantu ufataho nk'icyitegererezo perezida paul kagame abarimo ngo ese waba ugiye gushinga ishyaka rivuga rumwe nawe cyangwa se ritavuga rumwe nawe
murakoze ibibazo ni byiza icya mbere cyerekeye iriya nama n'abanyamakuru yari iteganijwe ku wa gatandatu nabamenyesha ko ntabwo nabujijwe gukoresha iyo nama nahemukiwe na nyirakabari ntabwo rero nabujijwe mu gihugu uburenganzira bwo gukoresha n'abanyamakuru burahari ntabwo ari ubwa mbere nkoresha inama n'abanyamakuru nta mpungenge rero binteye ngewe gusa ubutaha nzajya amenya guhitamo neza umunyarwanda w'inyangamugayo udahemuka abanyarwanda bari ku isi bose bumve ko ntabwo nabujijwe gukoresha inama n'abanyamakuru narabangamiwe urwego nabangamiweho nyine birumvikana abantu baribaza batari ko leta nta ruhare bifitemo nta perereza rihagije nakoze ryatuma nsubiza iki kibazo ariko kugeza ubu ibyo nzi ni uko bigarukira ku bushake bwa nyirakabari wahisemo kuntaba mu nama nuko rero ikibazo cya kabiri muravuga muti ko nizeye gute ko bizemerwa amategeko agenga amashyaka arasobanutse amananiza nizeye ko atazaba menshi tuzagerageza gukurikiza amategeko y'igihugu ndetse na biriya byambayeho byatubayeho ejo bundi bizatubera isomo kugeza ubu ntabwo abanyarwanda bakunze kwishyira hamwe ngo bakore amashyaka mashyashya kuko nyine amashyaka ahari abenshi bayibonamo ariko icyo nabonye ni uko hari abandi benshi cyane benshi cyane batayarimo benshi cyane bariho biyandikisha igihe rero abantu bazaba bamaze kuba benshi bagwije umubare usabwa nta kuntu igihugu kitazatwemerera icyo itegeko riduhaho uburenganzira nayo ku kibazo cya gatatu undi yabajije rwose nyakubahwa perezida wa repubulika y'u rwanda paul kagame ni umuntu ufite ubushishozi bwe ku giti cye akanagira n'ubuyobozi abantu benshi bariho bigiraho kumwigiraho rero ntibivuga gusa ko umuntu ajya mu ishyaka rye nkunze kuvuga ko ishyaka ryunguka abantu rikunguka abahanga iyo ribuze abantu ricika intege niyo mpamvu mbere yo kureba hari ibintu bibiri tureba tugahitamo niba rero dushobora kumwigiraho mu bintu byinshi byiza ntabwo twatinya kubivuga ngo ni uko tutari muri iryo shyaka ikindi cya kabiri burya kujya mu ishyaka runaka bigira inzira bicamo bigira imishyikirano abantu bacamo abayobora amashyaka baraganira bakareba niba bahuza inzira niba rero tutaragira ibyo biganiro tuvuge yenda ko bizaba nibiba ngombwa icyo nzi ni uko ntabwo dushingira ishyaka kunenga cyangwa kurwanya andi mashyaka harimo n'ishyaka riri ku butegetsi turashingira ishyaka rishya ppr kuzuza no gukorera abanyarwanda ku byo tubona bitarakorwa murabizi ko mu gihugu ntabwo ibintu byose byose bikoze hariho bimwe bazakora ejo ibyo ntitubizi niba babikora ejo ariko ibyo bitarakorwa uyu munsi tubifitemo ijambo kandi hari n'ibindi bikorwa nabi buri gihe mujya mubyumva ko hari abayobozi birukanwa bakoze nabi abo baba ariko niba ishyaka rishya rivutse hari ibibazo bizakemuka neza kandi vuba kurushaho naho ikibazo kijyana gitanga urugero n'imikorere myiza y'igihugu cyacu ubwo baba bashaka kuvuga ishyaka riri ku butegetsi ntabwo byabuza abishyira hamwe kugira ngo batange umusanzu wabo kwishyira hamwe ngo ni uko tumeze neza duhagaze neza navuze nyine ko guhagarara neza ntibivuze ko ejo abantu badashobora gusubira inyuma ishyaka rero niba rizaba rihari rikanuye amaso ku bibazo bivuka buri munsi bizaba inyungu ku banyarwanda
urakoze cyane bwana philippe mpayimana dufate irindi tsinda ry'abakunzi b'ijwi ry'amerika hari emmanuel wirwe neza emmanuel uranyumva uri hehe
ndi kukumva uri hehe emmanuel
ndi mu rwanda ikibazo cyawe kandi ugerageze ugabanye radiyo cyangwa se telefone aho urimo kumvira
nayigabanyije ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye nabazaga ngo ese bishobora bishobora gukemuka ute cyangwa se bishobora kubaho ute ibyo bintu byose mba ndi kumva
subiramo icyo kibazo cyawe ntabwo tukumvije
nabazaga ngo ibyo byose bibaho bibaho kubera iki ese bishobora gukemuka ute habaye hariho izindi mbogamizi ku bandi bantu
urakoze emmanuel bwana philippe mpayimana emmanuel agarutse ku bijyanye n'izo mbogamizi ushobora kuba warahuye nazo ese a- agira ati wowe wabona ibyo byakemuka gute ni iki gikwiye gukorwa kugira ngo ah, ibibazo wahuye nabyo bitazongera
ni ikibazo cyiza ni ikibazo gisaba gusesengura neza eh, imibereho y'abanyarwanda ukwayo n'imitegekere yabo y'igihugu ukwayo Eh, jyewe rero kiriya ki- ziriya mbogamizi twabayeho nzishyira ku rwego rw'imibereho n'imibanire y'abanyarwanda aho um, abantu bamwe tuvuge niba bumva uri mu ishyaka runaka noneho undi muntu akaza avuga ati yewe ngiye kugirana inama n'abanyamakuru turi buvuge ibijyanye n'ishyaka ritari iryawe noneho nubwo rero waba wari usanzwe uri umukiriya w'aho hantu akaba yakubangamira avuga ati oya jyana ibyo kuko bitajyana n'ishyaka ryanjye urumva ko ni ku kibazo cy'imibereho n'imibanire y'abanyarwanda aho abantu tugomba koroherana tukamenya yuko abantu bagira ibitekerezo bitandukanye bagira amoko atandukanye bagira imishinga itandukanye bagira imyumvire itandukanye Eh, ni ni irindi somo rero kuko unagereranije n'aho u rwanda ruvuye ntabwo byari bikwiye ndakeka rero ko eh, dushingiye ku mateka tuvuyemo korohera abantu mutavuga rumwe mudaturuka hamwe mudafite ubwoko bumwe mudafite ishyaka rimwe byagombye kuzagira urugero mu gihugu cyacu bityo ntibizongere kubaho
urakoze bwana mpayimana hari n'undi watwandikiye ku rubuga rwacu rwa facebook yitwa francois ndayiziga Ah, ah, kuri we aragira ati "Ni uku- ngo ni ukuvuga ko ari intumbero isa n'iharaye muri ako karere ah, yo gushaka kunumya abantu kubera ibyiyumviro byabo agatanga urugero rwa rwigara Ah, akibaza niba ah, ibyo urimo kunyuramo ah, bitaganisha aho abandi banyapolitike barimo diane rwigara ndetse na ba ingabire victoire banyuzemo
ntabwo nakwiyemera ngo nirarire i- buri muntu wese a- abona bwira bugacya nta twese turi ku nzira abantu kuri ino si Eh, u- uwo ibintu bigwiririyeho bidashimishije eh, ntabwo ya- ya- yavuga ngo niwe urusha ubuswa cyangwa se uto bitaragwaho ngo avuge ngo niwe urusha ubwenge uwo byaguyeho gusa eh, twebwe icyo tuzitondera mu murongo wa politike w'ishyaka ryacu ari nawo nsanga nkwe nk'umukandida wigenga ni uko umunyapolitike adacira urubanza ayandi mashyaka igihe rero tuzavuga ibintu uko tubibona tudashoye urubanza eh, situbone ukuntu abandi bazarudushoraho Eh, kwi- kwigereranya rero n'ibyo byago bigwirira abandi birumvikana ko biraduhangayikishije cyane cyane ko tugomba kubavugira haba hari aho amakosa yakozwe mu mikorere yabo bakayemera bakayasaba imbabazi haba ari n'aho eh, ababacirira umanza- imanza bakabya bagira nk'ibyo birengagiza bihwanye n'imibereho n'imibanire y'abanyarwanda nabo bakabyitaho mu kubacira imanza ariko twebwe ku bwacu tuzagerageza gukora uko dushoboye kugira ngo dukore politike itazana imanza keretse abazituzanaho kuko eh, ibyo ntitwabyirinda Ah, bwana mpayimana kuva utangiye politike tuvuge ah, guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi ni iki cyagutunguye cyane
yewe ibitungura ibitungura ni byinshi ariko icyiza ni uko eh, nayitangiye atari ubwa mbere nyitekerejeho eh, ni ubwa mbere ahubwo nari mbivuze ahagaragara U- u rwanda rero najemo nari nduzi kuva kera ruba urabona eh, jenoside yakorewe abatutsi ndi mu rwanda nzi aho byaturutse nzi ukuntu ubutegetsi bubi bwa- bwa- bwatangiye gukora nabi nzi n'uko ubutegetsi buriho inzira bwanyuzemo noneho nzi rero n'icyo abanyarwanda bifuza kugeraho ndi umwe rero muri abo banyarwanda bazi byinshi ku byabereye mu rwanda si nta kintu navuga kintungura kuko ibintu byose biriho bibaho ubu ngubu n'ibimbaho byose byinjira muri ayo mateka turimo icyiza ni uko ntavutse ejo nkaba izo leta zose mwumva z'ukuntu zakoze ku buryo eh, kuri icyo gisubizo nta kintu nabona mvuga kintunguye ndifuza ko ahubwo ibyo nifuza ko igihugu cyacu cyageraho byazaba ari byo bintungura nkabona biratunganye nkabona birakunze hanyuma isomo wakuye muri urwo rugendo cyane cyane aho wagiye wiyamamaza nk'umukandida wigenga ni nk'irihe ryatumye ufata icyemezo cyo gushinga ishyaka ukiyemeza ko utazongera kwiyamamaza nk'umukandida wigenga
isomo ni ni ni inama ndetse twagiye tunagirwa n'inama n'abayobozi tubaza ibibazo tuvuga dutetse ko abakandida bigenga barushijeho kudahabwa ingufu kudahabwa amahirwe twabonanye n'abayobozi bose nyuma y'amatora ndetse na sena y'u rwanda yaradutumiye turi abakandida bigenga badusobanurira ukuntu babibona dusanga burya mu banyarwanda nubwo umuntu bamushima ibyo avuga byiza birushaho kuba byiza iyo avuga ati nabiteguranye na kanaka n'undi muntu mu rwego rw'ishyaka ibyo rero biri mu masomo akomeye cyane nabonye nubwo ishyaka ritarakomera ngo ryemerwe ariko nirigerwaho niho ndavuga nti isomo nabonye ndibyaje umusaruro
uzi ko ubwo wiyamamarizaga umwanya w'umukuru w'igihugu mu rwanda hari ibintu byinshi byagiye bikwandikwaho ndetse bamwe bakavuga ko ngo ushobora kuba waremerewe guhatanira uwo mwanya kugira ngo u rwanda rugaragare nk'aho rwemerera abantu bose kwiyamamaza ibyo nzi ko wabibonye babivuze kenshi ubivugaho iki
uwaharanira ko u rwanda rugira isura nziza ndakeka ko nta kosa yaba akoze ariko abavuga ko hari ikiguzi n'abiherewe cyangwa se hari ahandi byaturutse baribeshya ntaho bazi kuko byaturutse mu mutima wanjye mu mutimanama ni ukuvuga ko birakwiye ko buri munyarwanda wese yaharanira ko u rwanda ruvugwa neza naho kuvuga ko hari ikiguzi cyangwa se hari aho natumijwe oya byo ni ibinyoma bazasesengure aho icyo gitekerezo cyo kwiyamamaza cyaturutse nabaga mu bufaransa ntabwo nabaga mu rwanda ngo ngo mbonane n'abayobozi kandi amanama yabiteguye yose natumiyemo abanyarwanda ahubwo abanyarwanda baritinya cyane bakaba bafite umuco wo guhimba ibintu bakanga ukuri wabatumira mu nama ngo muganire ku mushinga bakihimbira ko wowe hari undi muntu uriho ukorera kandi bari basanzwe bakuzi ubwo rero urumva rwose ko ni ikibazo kiri ndetse no mu byo nifuza ko cyazakemuka tukajya twizerana tukamenya ibyo tuganiriye n'ibyo tuvuze aho guhimbirana abanyarwanda n'abandi
reka dufate undi mukunzi wa radiyo ijwi ry'amerika erineste wiriwe neza erineste uranyuva yenda bumva uri hehe
mu rwanda kigali ikibazo cyawe
nagira ngo mwumbarize kugeza isaha abanyamuryango yaba yaramaze kubona ikindi cya kabiri imbaraga yazakoresha kugira ngo nibura nawe abashe kugira abanyamuryango nk'ab'abandi mashyaka andi mashyaka afite
urakoze cyane erineste bwana mpayimana ibibazo bya erineste nacyumvise ikibazo ariko kuri uno munota nta mubare twatangaza icy'ingenzi ni uko barahari abanyamuryango kandi baracyakomeza kwiyandikisha igihe tuzaba tumaze kubona umubare uhagije cya gihe uvuga uti aba bantu bari mu gihugu hose mu turere twose turimo abantu bahagije ku buryo niba mbatumije i kigali umubare nsabwa nibura uzaboneka icyo gihe niho tuzabibatangariza naho ku byerekeye iby'ingufu ntegereje gukoresha ni ukuvugisha ukuri gusa no gufata umuntu ubishaka uvuga ati nanjye koko ndifuza gutanga umusanzu wanjye nkajya ngira icyo mvuga ku bibazo by'u rwanda ni ingufu zo gutumanaho gusa zo kugira ngo abantu babimenye ibyo turiho dukora batwihamagarire niko tuzakomeza gukora indi ngufu iri kuri sitarategi y'ishyaka ni uko hazabamo utunama twinshi turenga nka makumyabiri aho buri kibazo cy'ubuzima bw'abanyarwanda kizaba gifite abantu bafite uko bakireba bafite uko bagikurikirana ku buryo buri munyarwanda wese uzageza mu ishyaka azaba ashimishijwe no kugira uruhare rwo gutanga umusanzu mu mibereho y'abanyarwanda
bwana philippe mpayimana ukurikije ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi ishyaka riri ku butegetsi n'amashyaka ryari rifatanije naryo nayo babonye amajwi hafi mirongo icyenda n'umunani ku ijana wowe waje ku mwanya wa kabiri ubona zeru n'ibice mirongo irindwi na bitatu ku ijana iyo urebye icyo kinyuranyo ukareba ejo hazaza ha politike y'u rwanda ubona icyo kinyuranyo kizagenda kigabanuka icyizere mufite kingana gute
icyizere kizagenda kiyongera uko abanyarwanda bazagenda barushaho kwizerana kwizerana bakaba bavuga bati uriya muntu wiyamamaza nawe ni umunyarwanda turumva ibyo yavuze nabyo bifite akamaro kubera ko itegeko nshinga ry'u rwanda ryemera igabana ry'ubutegetsi ifatanya ry'abayobora icyo cyizere cyonyine kirahagije kugira ngo dukomeze urugendo naho iby'imibare twagiye twumva abanyarwanda benshi bamwe batubwira bati twatoye ariko ni uko twifuzaga ko akarere kacu cyangwa se umudugudu wacu utazavugwa yuko utagize ijana ku ijana urumva yuko ibyo bintu by'ijana ku ijana n'ibigenda biva mu myemerere y'abanyarwanda bakamenya ko hagomba kuba kwizerana abantu bagahatana kugira ngo bubake igihugu bose hamwe icyo gihe niho amajwi azagenda azamuka bakumva neza yuko utoye undi muntu udasenya igihugu icyo gihe bizaba bimeze neza icyo kibazo kirahari rero cy'uko hari abatora kubera ubwoba bwo kwanga ko bigaragara ko batoye nabi cyangwa se batoye neza
urebye si ubwoba ni ukurwana ishyaka ariko burya iyo urwana ishyaka ukaba wakwirengagiza ikikurimo tuvuge ukumva washimye ni nk'urugero yenda tuvuge uri yenda nk'umwarimu ukaba wifuza yuko umushahara wawe uzamuka ukumva umukandida arakubwira ati twebwe tuzashyiraho politiki ituma imishahara izamuka icyo gihe uba ufite uburenganzira bwo gutora aho hantu hagufitiye inyungu ariko niba noneho mu myemerere umuntu azareba abandi akavuga ati mu gace kacu nibasanga ari igihe watoye ibi n'ibi bizaba bimeze nabi kuri jye ku rugo rwanjye ku bana banjye aho ngaho nicyo nifuza ko kigenda gihinduka kigabanuka icyo gihe noneho amajwi akazagenda arushaho kugira agaciro reka dufate undi mukunzi wa radijwe ry'amerika raymo wiriwe neza remo uranyu karame mwiriwe neza yego
eh amvugiye ibintu nanjye nanjye kumubaza nanjye kumubaza se azaha iki kibazo cyo kuvuga ngo ishaka rimwe ryatoye ijana ku ijana banze ko ngo akarere kamwe umurenge umwe ngo watoye ngo mirongo inani ku ijana ngo bo barashaka ijana ku ijana ese ibyo bintu zabirwanya gute cyangwa zabikemura gute ko abo benshi biyemeje iyo ntego
urakoze remo bwana mpayimana
ukuntu nzabirwanya nitugira imana ishyaka rikemerwa bamwe mu banyarwanda bazaba baririmo bakazajya batanga ibibazo kuri buri kibazo gihangayikishije abanyarwanda nta kuntu abanyarwanda bahangayikishijwe n'icyo kibazo batazatora uwo muntu uzaba washyize ikibazo cyabo imbere uwavuga ko ibibazo hari ibibazo byinshi cyane bitarakemuka bitarakemuka bimwe bizajya bivuka ibindi bikemuka havuka ibindi uwavuga ko ibibazo byashize uwo nguwo yaba abeshye niyo mpamvu niba rizabira inyamwuga rikakorera abaturage koko rikita kuri ibyo bibazo bikashyirwa ahagaragara icyo gihe niko n'amatora azagenda arushaho gusukurwa abantu bakayahagararaho bakavuga bati twitoreye umuntu uriho uvuga ibintu byacu umuntu uriho utugirira akamaro byose ndifuza cyakoza ko bizaba muri rya terambere rijyana na demokarasi ridahubuka kuko
ibiba byose burya biba bifite impamvu niyo mpamvu dufite igihe cyo kubitegura kugira ngo abanyarwanda bazarusheho kunogerwa n'amahitamo baba bakoze nk'ibintu bitatu by'ingenzi uzashyira imbere cyane kurusha ibindi ni nk'ibihe
icya mbere ni uguharanira itaranganya itaranganyamutungo itaranganyamutungo ni ya gahunda yo kugira ngo nk'imisahara miremire yigabanuke iyo hasi cyane yizamuke ni kwa kundi gushyiraho za gahunda zo kugira ngo ibyiciro by'ubudehe cyakoze iyo yo ni gahunda isanzweho ya leta ntabwo ari twayiharira ishyaka ryonyine ariko binyure abaturage noneho ni ukuvuga ko ishyaka rizashyira amaso cyane ku buryo abaturage bagabanije mu byiciro kugira ngo bibanyure indi gahunda rero ni yo gutinyura abanyarwanda kuko hari urubyiruko hari n'abantu benshi cyane nyine bavuga bati ni byiza koko kuba uduhaye iya mbere tugakurikira natwe tukinjira mu murimo wa politiki iyo nayo ni inkunga indi rero ya gatatu ni bya bindi by'abanyarwanda bari hanze by'abari mu gihugu badacana uwaka abanyarwanda bakiri mu mahanga bareba igihugu ko gihora gitera imbere ariko bagahora mu nzira za kera cyane zo kwigira intagondwa nzagerageza ku buryo ibibahangayikishije byumvikana nkabitega amatwi no mu gihugu bakamenya rwose ko abanyarwanda bari hanze bafite uburyo bwabo bwo gukunda igihugu n'interambona itaragerwaho kandi nzi ko ari benshi ibyo biri mu bizampangayikisha mu bizaduhangayikisha uri muri abo banyarwanda babaga hanze y'igihugu wowe ukiba hanze y'igihugu ibintu wabibona gute ubona ikibazo gituma wenda abo banyarwanda batabona ibintu kimwe n'abanyarwanda bari mu gihugu ibibazo bihari ni ibi
ikibazo kiri hanze gikomeye cyane ni icyo kumva yuko iyo umuntu ageze hanze aba aba ageze wagira ngo avuye ku isi ageze ku kwezi icyo nifuza ni uko umuntu uri hanze yakumva ko tukiri ku isi imwe kuko nkange navuye hanze ngiye mu gihugu gutangira imirimo ya politike abantu benshi bahita bakeka baravuga bati mu gihugu bamuguze ntakiri uwo hanze ariko kuko nkomeza no gukunda hanze kandi nkanagaruka mu gihugu nzakomeza guharanira kugira ngo bumve ko gukorera politike mu gihugu ari byo byonyine byemewe n'amategeko ari byo bishobora byonyine kuzatuma ibyo bifuza byumvikana
hanyuma se hari icyo wari watangira gukora kugira ngo uhuze izo mpande zombi dore ko nk'uko wabyivugiye wabaye hanze ubu ngubu uba mu rwanda ufite ikibazo cy'uko abantu batabona ibintu kimwe umusanzu wawe ni uwuhe
nzakomeza no kuba hanze hanze mfiteho umuryango mfiteho n'imishinga ishyaka ryacu hari n'amashyaka yo mu rwanda yatangiye kugira amashami hanze naryo rizihutira kugira ishami hanze noneho ku buryo nyine nabo baba bishaka twagirana ibiganiro ku buryo ukuri dufite bazarushaho kukumva noneho tukaba twaba irembo ryabo bishobotse reka dufate abandi bakunzi b'ijwi ry'amerika ezekiel wiriwe neza
mwiriwe uri hehe
ndi mu rwanda ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye ni n'intererano ngiye nashaka kuvuga nshaka kuvuga ati kubona yari imbere gushinga ishyaka yaragize neza kabisa ino mu rwanda ndumva bamwemera cyane uje ku bisanzwe nsanzwe ndi umurundi barashima ibyumviro byiwe kubera aratanga ibyumviro bijya ku banyagihugu kubakura ku misoro kunganisha imishahara ashoboye akabije azoca ishyaka rye rirushya ritera imbere cyane rwose kubera hajya yari yariyumviriye kugira kuba yigenga buriya n'abandi dufate hariho abaca biyumvira ati ariko yiyumvira ku giti ciwe mugabo yashinze ishyaka n'abo bandi bamushyigikiye barashobora nabo gushyigikira bagatwarwa bagatwara ari nk'ajyanye mu makomisha mu midugudu gutyo niko nabivuga hari ikibazo ufite
oya nta kibazo kabisa nari mfite nashaka kumushimira gusa ko narimbiriye gushinga icyo shaka urakoze cyane ah, bwana nanjye ndamushimiye nanjye ndamushimiye cyane uwo muturanyi kandi eh, ndamushimiye cyane mbese by'umwihariko urakoze bwana mpayimana reka dufate undi mukunzi w'ijwi rya amerika jean bosco wiriwe jean bosco uranyumva
ego uri hehe
ndi mu burundi Eh, ikibazo cyawe
Ah, sinakurikiranye neza eh, ikiganiro ngira ngo mu- mpa umuco mutonya ko twari mu ishuri turimo turavugana n'umunyapolitike Philippe- philippe mpayimana wigeze wigeze kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu rwanda akaba aherutse gushinga ishyaka
ego Eh,
Ah, na- nagomba kubaza gatonya je suis historien mm.
ariko nditegereza muri ibi bihugu byacu hariho ukungene umenga gu- gu- gu- gushiraho imigambwe mishasha ni nko kugomba guharana n'ababa basanzwe batwara mu nge- mu- mu- mu- mu- mu kugira ngo habe gushikira ubutegetsi byoroshe mugabo atakwerekana iki- ikintu kizovamwo kiboneka kizotuma kumbure igihugu kinaka kigomba gitwarwa kizotera imbere kukaba guharana gusa kugira ngo habe gushika ku butegetsi mugabo ntihaboneke ikivamwo mu gihe baba bashikiriye ubutegetsi none uyu nawe arafise itariki arazana gishasha kizotuma kumbure aho ubwo rwanda rugeze canke n'ibi bihugu byacu byo muri afurika biriko biratwarwa uko bitwarwa tuzotera imbere nico nagomba kubaza murakoze urakoze cyane bwana mpayimana ikibazo uracyumvishije
ni ikibazo cy'ubunyabwenge cyane nacyumvise kirakomeye Eh, ariko twarakizirikanye Eh, niyo mpamvu eh, ishyaka tutarishinganye u- u- uburakari bwo kuvuga ngo turashaka gushikuza ubutegetsi ababufite Tu- twa- twarishinganye imigambi yo kugira ngo habe impinduka mu mibereho n'imibanire y'abanyarwanda uko rero u- bi- bi- buzagenda bwira bucya tuzajya tubona impinduka zigenda ziba mu mibanire tubone ko abantu ba- barushaho kwakirana gushyikirana kwizerana niho noneho igihe tuzagera ku buyobozi bwo hejuru i- icyo gihe n'ikiba kibaye i- ibyo yavugaga ngo ntabwo abantu babona icyo amashyaka mashyashya azana ikintu cya mbere nyine ishyaka rishyashya rizana niba rishoboye kugera kuri urwo rwego rwo kugera ku butegetsi biba byakunze icyo riba ryahereyeho
urakoze cyane hari undi mukunzi w'ijwi rya amerika batwandikiye nawe yibaza ngo aho uhagaze ku bijyanye ah, n'abanyapolitike bagiye bafungwa ah, bazira ibitekerezo byabo ah, ngo bivugaho iki
Eh, ndaba ndaba barampangayikishije nk'aba- nka bagenzi banjye abenshi twa- twagiye duhura ah, ariko igishimishije hariho bamwe barekuwe hariho bamwe barekuwe abagikurikiranywe nabo eh, buri gihe eh, nsaba mu migabo n'imigambi yacu ko ubucamanza bw'igihugu bwarushaho kwigenga Eh, igihe buzaca urubanza koko hatagaragaramo ukuboko kwa leta ibyo buzaca tuzabyakira Eh, ikindi gusa nabivugaho ni uko eh, muri afurika turacyafite urugendo rurerure rwo kwiga uburyo bwo gukora politiki gukora politiki i- i- i- ituma mbese eh, tudahangana nu- nu- n'uwo dushaka guhindura Eh, ubwo ni ukuvuga ko eh, ni mu buryo bubiri uwo dushaka guhindura tuvuge ubutegetsi buba buriho icya mbere ngewe ntekereza yuko nta mpinduka zizaba muri afurika ndetse no mu isi hose zitagizwemo uruhare eh, n'amashyaka aba ari ku butegetsi Eh, ayo mashyaka iyo ari ku butegetsi gushyikirana nayo no kubahana ntabwo biba bivuze yuko umunyapolitike abuze uburenganzira abuze ubwigenge Eh, icya kabiri ni uko em, ari amashyaka wa mugani aba ari ku butegetsi cyangwa se ubutegetsi muri rusange uburyo areba uwo munyapolitike uba uriho uharanira impinduka bwarushaho koroshya mukarushaho koroshya kuko kwinjira muri politike ni nko kwitangira mu ishuri iyo rero umuntu agiye mu ishuri ry'ikiburamwaka ugahita umubuza guhumuka ataranagera no mu yabanza ngo agere mu yisumbuye urumva yuko izo manza zose ziba nsaba yuko zazirikana ibyo byose hakabamo guca inkoni zamba no gushyira abanyapolitiki bacu muri afurika mu mashuri ariko bwana mpayimana kenshi leta ivuga ko abo banyapolitike baba badafunzwe kubera ibitekerezo byabo ahubwo ko ngo baba bakoze ibyaha niko kenshi leta ivuga
nibyo nabyo nibyo nabyo kuko icyaha buri gihe mbere y'uko kiburanishwa kibanza kwitwa izina kikitwa izina iryo zina niryo riba ruhamwa niryo riba rizwi ibinyamakuru mpuzamahanga kenshi n'abanyamahanga bakunze gukoresha ijambo ry'uko abantu bose ari imfungwa za politike igihe rero umuntu ariho aburana icyaha kizwi kigaragara kitari mu rwego rwa politike byo birumvikana ko aba akwiye kubyemera yuko atari icyaha cya politiki gusa iyo gifitanye isano tuvuge niba nk'uriya ndavuga uriya mwari yariho aharanira gutanga kandidatire nubwo amakosa bamurega ari amakosa ashobora kugaragara mu gitabo cy'amategeko batateganije ko ayo makosa azakorwa n'umunyapolitike nta kuntu twahakana yuko ari umunyapolitike niyo mpamvu ku kumucira inkoni izamba cyane cyane iyo nzira yo kuba ari politiki ariho ashaka gukorera abanyarwanda byihariye byihariye ni ibyaha bitandukanye n'ibindi byose ntabwo umuntu wakwiba amajwi ashaka ari nko mu matora akiba amajwi icyo cyaha cyaba ari icyaha cya politiki yagihanirwa noneho akaba ari umuntu uhanira icyaha cya politiki ariko uwibye ihene bose baba bibye urumva ko ntabwo wundi ntabwo aba ari umunyapolitiki niyo mpamvu gusa nyine nabyo tujye tubyemera uwashyizeho igitabo cy'amategeko ahana iyo amaze kuvuga yuko ashaka guhanira umuntu icyaha gisanzwe cyanditswe kititwaga icya politiki ntitwamuburanye
hanyuma hari undi mukunzi w'ijwi ry'amerika eric amina nawe watwandikiye ku rubuga rwacu rwa facebook agira ati peperi ni iki ije gukora fpr itakoze
icyo ni ikibazo ni ikibazo gikomeye nanjye ngo gikomeye cyoroshye kuko bakunze kukibaza abantu ni nk'uko nanjye nababaza nti ese ibibazo byose byarakemutse nta kibazo na kimwe gihari mu banyarwanda ariko nongeraho nkavuga nti nubwo byaba bimeze neza gute hagomba no kubaho n'ishyaka riharanira yuko bidasenyuka kuko isi yose uko ibayeho turabizi ibintu tubona ari byiza uyu munsi ejo bigatungura kandi iyo umuntu abirimo ubiri hanze aba abibona neza kumurusha nayo mpamvu ihinduranya ry'ubutegetsi ari ngombwa cyane abo bose bibwira yuko nta kindi kintu cyaruta ibiriho bajye bazirikana yuko igihe hazaba impinduka mu rwanda ibiriho byiza bizarushaho kuba byiza cyane
ariko kuri wowe icyo ushobora kubona kitagenda neza warushaho gushimangira ko gikorwa neza ni nk'iki
nagiye ntunga agatoki uburyo za politiki zaba iz'ubuhinzi zaba n'iza demokarasi abaturage nifuza ko barushaho kugira ingufu mu kwishyiriraho ibyemezo mu kwishyiriraho ibiciro urumva ko uko bimeze umuntu ubireba niba abifitemo uruhare yibwira yuko binoze ariko hajemo n'abandi bantu barimo twebwe natwe tukabishyiraho tukabishyiramo uruhare bazabona ko hari ubundi buryo bwo kubinoza bikamera neza navuga tuvuge nk'ibiciro byinshi bishyirwaho ntabwo akenshi umuturage wo mu rwanda byishimiye mu byerekeye ubuhinzi bw'umuceri ubuhinzi bw'ibirayi ubuhinzi bwa bw'ibigori buriya buhinzi bwinshi nakwita bwabaye ubw'inganda abaturage benshi baravuga ngo barahagarariwe ariko turifuza twebwe kuzarushaho kubaha gutuma biyumvamo neza ko bahagarariwe aho guhararirwa gusa n'amakoperative amakoperative nifuza ko tuzifuza yuko aba ishyirahamwe ry'abahinzi aho kugira ngo abe amashyirahamwe ameze nk'aho ari amakampani aba yitambitse hagati y'umuhinzi n'umuguzi urakoze bwana mpayimana reka dufate abakunzi b'ijwi rya amerika babiri ba nyuma hanyuma tugaruke dusoza ikiganiro gaspari wiriwe
yego mwiriwe neza ikibazo cyawe
ikibazo nagomba amaze gusa umutumire none n'iyihe itandukanyo we azoba azanye abanyarwanda bavuga yuko bashaka kumwizigira risumba yuko ubutegetsi buriho ubu ngubu buzanira abanyarwanda urakoze cyane reka dufate na jean long wiriwe
neza uri hehe ubu ngubu mperereye indera muri kigali ahantu bita ku mukuyu ikibazo cyawe mu masegonda make cyane ikibazo cyanjye nabaza muhayimana twabonye ko amaze kwiyamamaza ku nshuro ebyiri nk'umukandida wigenga none kuba yashinga ishyaka wenda n'izo nzira zo kugira ngo nawe azashobore kuba yayobora
urakoze cyane
ikindi kibazo namubaza none nimba igihe ishyaka ryiwe ritemewe yazabyitwara amate urakoze cyane bwana mpayimana tunasoza ikiganiro ikibazo cya gaspari ndibaza ko bagisubije kenshi dusubiza ibyo ngibyo bya jean long magambo magufi cyane
n'icya gaspari kumbaza ngo icyo ntandukaniyeho n'ubutegetsi nagisubiramo kugira ngo abantu babyumve neza ntabwo dushingiye ishyaka gutandukana n'ubutegetsi dushingiye ishyaka kubwunganira kugira ngo iterambere ridasubira inyuma igihugu cyacu gihagaze neza mu nzego nyinshi ariko ibibazo bigenda bivuka buri munsi bitandukanye n'ibyari biriho noneho ku byerekeye by'uwo muvandimwe ubaza ati ishyaka ntangire kuri kiriya arangirije ngo niritemerwa nzabigenza nte namubwira ko nizeye ko kizemerwa icyo nsimbutse mu kinyite nta mwanya munini dusigaje bwana philippe mpayimana nagira ngo ngushimire cyane gusa mu masegonda mirongo itatu ubutumwa bwa nyuma
ubutumwa bwa nyuma ni ukubashimira abo bose bumva ijwi rya amerika namwe bwanyu mwaduhaye ijambo hanyuma nkaba nifuriza u rwanda kujya imbere ikindi nanone nkaba ishyaka peperi ari urwego ari indi ntambwe nifuza gutera muri politike aho abanyarwanda nifuza ko bareba abanyarwanda bashyize hamwe ibibazo byinshi nagiye mbibazwa nk'umukandida wigenga ariko mu minsi iri imbere ndetse sinifuza gukomeza ndi mpayimana mwanya w'ishyaka peperi nzanafata yenda n'imyanya y'ubuyobozi iciriritse kugeza igihe ishyaka rikomera ibyo biri mu byo nifuza kugeraho noneho rizaba ari ishyaka rigizwe n'abanyarwanda ubwabo noneho mbonemo nanjye umwanya wo gutanga umusanzu nk'uko nashoboraga kujya mu rindi shyaka ryari risanzwe ubwo nirivuka rigakomera haribonamo umwanya rizaba ari byiza cyane philippe mpayimana wigeze kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu ukaba uherutse gushinga ishyaka peperi riharanira iterambere ry'abanyarwanda nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye radiyo ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire
nanjye nabashimiye murakoze urakoze nshimire mwebwe inshuti mwagize uruhare muri iki kiganiro nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma fasil gebeyeho na geoffrey mutagoma bamfashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya karindwi mwari kumwe nanjye edi rwema tubararike mu kanya amakuru avunaguye avugwa mu karere mugezwaho na mugenzi wanjye fideli niyongabo murakoze mugire umunsi mwiza
turashimiye mugenzi wacu edi gwema ku kiganiro muri sanga